Which kind of rubbish be this? That's what Which kind of rubbish be this? Leave her, leave her, leave her, leave her. You're the class! You think you get mental? You're the class! You're the class! Come on, man. Madam, which no dey beat am now? No dey beat am. How come that this man dey sleep? I don't need them again. How come this man dey sleep? If na you, eh, if na you be woman, your husband no fit pregnant. You are not God. Eh? Please, help me. Help me. You know what you will do for me, please. Please, sir. I need your help. Yo, guys, it's Ophelia Black Yoruba, but stop playing. I'm here with. What's your name? Francis. Francis. Okay, guys, Francis actually reached out to me and. Man, I can't really say much about because uh, I'm I'm actually confused. I'm actually uh, speechless about the whole issue that Francis uh, brought up to me. I don't know. I don't even know why I had to you know, bring him up here. But I think it's destiny because a lot of messages have been popping. But his own message got caught my attention, like the way it sounded so urgent. So tell my people what you said to me. Bro, so what you make me I call you, please. I want make you help me. Mm. I'm very, very, I, I don't know what, I, I've been sleeping uncompleted building for weeks now. wife why i marry na him pursue me comot for a house wife wey you marry yes since i lost my job he she's the one feeding me he said i can never be able to pregnant her since then share shop. i don't understand you can't. she pregnant. say my my my my digger no dey work for him body say i no fit pay am for five years so now. so like una don dey knack the whole belle. for five years now no belle nothing come out she ah. say i no fit pay she just pursue me comot for there because she the one paying for the house feeding me since i lost my job oh. i want you to follow me go and beg beg. so me. now because say eh, your you no fit pregnant her you dey impotent. yeah, that is what oh, she mean. Oh, na him make she pursue you for house. i don know i have been taking many drugs to make sure say everything go balance, well. But nothing, yet. Nothing come so, But why that thing makes she pursue you for us yeah, with that? I won't just confirm. I just want her to go. If you go, you will still hear from her. If you go, please beg beg her for So where you come to stay? Where you sleep? Sometimes I will sleep uncompleted, but sometimes under the bridge. Anyhow, I see Jesus. when night come out. Sometimes I sleep with church people. Church. In the midnight, uh, crossover, uh, this uh, out uh, Cro- this uh, when they are doing crossover. Uh, all this uh, church. Uh, mid- midnight, midnight prayers. prayers. I will follow them day They sleep. When they when they dismiss, I don't go. Hey. You know, the next day I will look for an If I know see. I will stay for uncompleted building. I've been passing Jesus through a lot Christ. of things. Sometimes, sometimes all the security they go home inside I be criminal. I will begin to beg me. After then they will leave me. Please, bros. Blessing, I go. You are a God sent to me. Blessing, you look. You follow me. Go oh. house. I'll just please go follow me to go to you my don't house. Do, you don't do because mm. Uh, I, <laughs> I don't I don't want to cry. Guy, this is the story. This man sent was sent out of his house because he's impotent by his wife. So uh, we're going to the house now to meet her. I'll call that that I have something for her, but the, the house is not for her. I just pray that everything works out fine. Eh? No, they go because car my body don't weak. Diva. Ah, na here, na here, na Ah, nobody there also. No, no, no, no, Back. you get this house. Yes, my house. Before they speak for that place. Okan. Knock knock oh, who there? Knock knock. Huh? Uh, that's new. Spider-Man, Are your wife be this. How can you come here? Eh? Who carry you come here? Who carry am come here? Na me carry am come here. Where carry am come here? Why carry am come? Yes. Now your husband be this? Yes, na my husband. Now your husband. Yes. Okay, he explain some kind things give me now. Anytime you say based on say him dey uh, something something You push he pursue come comot for us. Yes, you no feel pregnant you. Yeah? You no fit pregnant you. You no fit pregnant you. Yes. So now I make you push pursue come comot for us. Yes, I no need them again. You no need them again? Yes. Madam, no be God They give children. Now God they give children. So why you go push pursue am for us? na my house be this o oh. yeah? she dey one na this house no be house, house be i go oh. sell this house you know i no fit i no fit i no fit dey a man no fit pregnant woman ah, ah. please na i wan carry i wan carry i wan carry children i wan i wan born pikin let us continue praying to god god will give us children na he will give us pikin why are you like this na no i no feel. no no na i no feel. i no fit stay abeg abeg leave comot my house comot my house abeg madam wait na which one be me comot for your house which i make comot for house Maybe your husband be this this man dey sleep uncompleted building dey tell me wetin uncompleted building na this man dey sleep Maybe your husband why you wicked like this now abeg you try dey make comot for your house i no need am again bro come no dey beg woman like that no dey beg woman no be because dey give children you no fit pregnant me na you dey tell me wetin abeg don touch me if you touch me i go slap you don touch me why you go slap am now if you touch me i go slap am abeg na by force which na by force yes no be by force na maybe husband wey you go for better for worse wey you go do for church i no need am again you no need am again why you no go need am again you no fit pregnant me madam na god dey give children Ah. please because say you dey work in time you say in time you say na because na you dey feed am he explain say na you dey feed am na me dey buy clothes. for am. i lost my job he's the one doing ah. that that's why please. but you no fit pregnant me i no fit stay man no fit pregnant me. i no understand say madam this woman na your husband. no abeg ah. i no fit. na your husband be this. abeg abeg. na you know i don't know na him be god na him be god. abeg comot my house abeg. come leave am leave am why you dey ah we come meet to make you beg you They talk another thing which have be more they go this man they sleep on computer building go talk to her talk to her leave am no talk to me. Please, very ah. sick to me please that word no good. Don't tell her o. Oh. you know i love you too much i love you. god make her this kind of god. wait make this man talk to her. They beg you They kneel down for you. if now you eh, if now you the woman your husband not feel pregnant you. are not god eh. that place where you wan go tomorrow how you know that place please. tell eh? am o. Oh. five years now. no five years now i be waiting. see i know person thirteen years my oga is yeah, a lecturer is a is a um, cv for university ebonyi university mondokolo oyoboto thirteen years no issue after they come born kpankpankpankpa six children after thirteen years. why una no dey get patience. the woman come sing the music the music dey my house now see am. oga na all complete i work for dem. all computer building na this man dey sleep. i go sleep for church sometimes i go sleep for people church. the music wey the man sing the children dey don grow now since two thousand and nine. no no no no i no need am again abeg i beg. no need. madam come make i talk to you come come come come madam calm down see now us by wey you marry since person don't tell you another thing eh? Now you don't hear them. eh na god they give eh? children i know. I no. something i wan ask you something if na you no fit bear children and your husband pursue you for house how you go feel no make i ask you now if na you no fit bear children and this man pursue you for house how you go feel i no go feel bad you no go feel bad yes you no go feel bad yes. you, no be woman being you no be woman being i go pregnant am eh i go pre i go pregnant am you go pregnant am yes i dey ask you say if na you this man if na you eh if na you no fit carry belle how you go feel i no go feel bad you no go feel bad say you no fit carry belle eh na so e no dey feel bad e dey try dey pray to god na pray church to church na this man dey sleep church to church dey go dey go all night all night all night eh i carry am say make i come help am now make i come talk to you you dey talk say wetin abeg make you go i no need am again i no i no i short i i short i wan i wan marry another man. you wan marry another man. yes. yes. liva wetin dis woman dey talk now see see see dis man see this man wetin you wan make him do him dey wretched. king o na by force. na by force. no be by force na. no why you marry am. no be by force. no be for better for us. na mistake. na mistake. yes. no be God dey give children. Ah, ah. this thing dey pain me no be God dey give children. which one become why this man go dey why he go get why this madam come come come why this man go get house dey sleep outside why he go get house. Eh? why you go get house dey sleep for oh, oh, uncomplete oh, na because say na you dey feed am you dey pursue am for house. Eh? and she dey quiet. I, I need Rongi now. I, don't need you. Which one you don't need you? Now because say he love you. Don't touch me now. If na another man. Touch me. I go slap you again. Oh. Why you go slap him? I want for solution. I beg, I eh, beg. Eh, they go. You know, you make I ask you, make I ask you. You be believer, you be Christian. Madam, you be Christian. You be Christian. Now you dey feed more. Oh. Now you dey feed am and so and so now today. Now you buy clothes for them. Eh eh. me, I don't need them again. You no fit pregnant me. Uh, you pack, come up for your house now. I don't go pack. You go pack out. Chey, boss, please help me which kind wife you marry like this carry your friend comot my house o which one be man carry am comot for my house oh. why you go pour am water you no fit pour me water why you go pour me water comot my house ah, i ah. go slap you again i come make i follow you talk you don turn and fight i go slap you again o oh. comot my house i go slap you na na na na na you dey give na you be god na you be god wetin you dey tell me say you no fit you no fit give you belle na you be wetin you pursue am comot for house yes which one which one be yes you no fit pregnant me you no fit oh. pregnant yes. you comot my house pụọ n'ụlọ m na achọghịzi m na enidozi marriage gị enidozi m Pubaza na house. Pubaza no no. Not by force. Not by force. Madam, it's not matter of by force. And maybe you never marry am. Na different. You don't marry this man now. Yes, I You don't marry this man. Come on my house. Come ah. on my. Come on my. Madam, we no dey beat him now. No dey beat him. How come they be this man dey sleep? I don't need am again. How come they be this man dey sleep? Your husband dey sleep. All oh, complain. they sleep church by church. Oh, That one no concern you. No concern you. No You dey heartless. You very heartless. Come on my house. Come on, no, my brother by force, oga. No dey promise me. It's my house house na ah, it's my house. this one be your house how you go how you how you go how you dey get rest of mind they sleep for this house your husband dey sleep uncompleted building house na my house no be by which your house Sam, this clothes. i mean the you don't wear this clothes one week now Let me buy this clothes, o oh. and so one week now you don wear this clothes. for herself ah, ah. I come on my house Which come on for your abeg abeg comot comot comot madam leave am leave her, first I will talk to you accept this husband make i make i find solution to na problem go church Make I go church. I don't go, I don't go church tire. Madam, be get. I beg, I don't go church tire. We, I don't want to. Yes, I don't go church Madam, tire. say that for Bible. Say that for Bible. At what age she give birth? They go, they go. Say that for Bible. At what age? Leave this man. Come on my house. Come on my house bishop be why dey why dey play am like this bishop be go put am help me beggar help me beggar na so you dey na so you dey quarrel with madam leave this man i lost my shit i lost my job this woman change my family please madam because man no fit live with belle na make this one push am leave am leave am first make you go my house bishop be ah, ah, make you leave madam see you dey embarrass am for environment leave my house na na by force you dey embarrass am for here small talk wey follow you come talk leave am leave am he no dey go anywhere na by force no be by force na no be your husband be this. no be my husband god ah, jesus christ which kind thing be this na madam eh which kind thing be this? abeg i don tell you which kind thing be dis abeg dey go dey go i go slap you abeg dey go dey go na leave my house na leave my house why you dey slap am abeg make you leave my house na slap am you no dey shame say you dey beat am you no dey shame say you dey fight your husband carry your friend go na go see your person wife i for back. Eh? I go slap you. Oh, I go. You wan slap me? Slap me make you see. I beg you. Carry carry your friend go my house. Slap me slap me make you see. I beg they go na na by Now God they give Now God now God they give children no be human being. Make him make him go church go ah, ah. play. Now You you don't go church pray? You don't go church pray? Five years. How many times? How many how many times? How many times? Five years. Five years no fit pregnant you i go slap you again o dey go. na only slap you sabi slap. i go slap you o. you just slap me yes, try make you see if you no enter. dey go abeg dey go. diva you dey see dis woman. dey go. madam i go change am for you o. abeg dey go. i go change am for you o. no try which kind rubbish be that. na my force. no try with my boss o. abeg dey go dey go. no no no try with my boss i go change am for you o. which kind thing be this now. why you dey why you dey slap me. abeg dey go. why why dey slap. me? Why? kind rubbish be dis now. why dey slap. me? kind of rubbish be this? That's why you fight me every Which kind of rubbish be this? Leave her, leave her, leave her, leave her. That's why they worry you. Wetin I do you now? do Why they greet me? Eh? I, I, just keep quiet. They, they watch you. What Wetin I do you? They mad. Leave her, leave her, leave her, leave her for here. You the Christ. You the Christ. You think you get mental? You get mental? person that marry this thing you know, Christ. i no wan because man no fit give birth you no fit give na god e be no be by force just look for solution not we send him out we solution when will you send him out five years solution Why will you send him out solution is it the solution we solution then pack your things and go out you go out now go out you no fit pregnant me now. you no fit pregnant you you you come dey fight am no no be my fault na make you dey slap me why you go dey slap me why you go slap you ah na me be your na me na me be your problem no comot for which house no be im house Let me in house you get upset i no dey beat my ass for jaja your face because you no get money again na my house o oh. i go pour you i go pour you water abeg dey go see as she be gbeke make dem comot for your house house wey you no build Eh? you kind you, you, you don't even get any pikin you come here come dey shout. you no fit pregnancy. you no fit pregnancy. your mother no fit pregnant you wetin you suppose do wetin you suppose do i come here come do this you. no no no you no fit pregnancy. me five years. Hey. you no not ashamed of yourself fears. Last year last, one. Woo, last last na you go still comot for this place. Me? Yes. Na my house. Na your house. Yes. Who give you the house? Na my house. Na Who my give money. you the house? Na my money. Madam. Your brother dey give am money for food. I I dey buy clothes for you. Tell the whole world that you are giving the brother eh? money for food. When this man they work, he no They do for you. Which work? When in the work, before he lost him job, you know they do for you. Since I lost my job, that's why I change like this. Same job. How you change? <laughs> See wickedness. Abeg, abeg. Yes, I like. See, see, see, she be like rejected Mozupu leave her like that see as she be carry indomie put for her? say na attach leave her like Hi, Jesus. Which kind this, this woman, which one be as I don't even understand how the woman come lucky for us you you you you come, you, you you you no get where they stay and you and you get house like i no understand don't you see as you lock the whole gate if you lock it from the front from the backyard so why they fear this woman like this where you go go now where you go come go. na woman na if you touch her now they go say you beat woman i no dey like to touch you. which kind thing be this one. where you go come go now. I don't know now. I was Lord, please help me. I don't know where I'm going. I don't know what, where to start again. As you see me, I just I carry your crown. So make you for help me. Beg this woman, I just enter. See, I'll see, change she my slap cloth. me. She for slap two weeks now, I never change my clothes. I been sleeping anyhow around. Put inside the church. Must be like I go enter here. Liver, liver, liver. I go enter here. Oh. Liver, liver. Which liver. Why they treat this man like this now? Two, two weeks, this man never change see the only thing na wey i go do for you two now two weeks the only thing i go do for you get one doctor yeah i go give you two people i go give you pastor number i go give you doctor number get one doctor i go book section for you Help and him you go go meet the man i go book section i go pay for the section then this pastor go go make they they go at ten d the church dey pray i know say make you go dey do anything for church dey pray to god eh i dey hear you then what next again you need you need to change because see as you as you dey like this you dey smell sef no be small thing you dey smell you never baff for like uh, many days now eh, so wetin go sup na im say i go you no get brothers i get problem because of this girl na they no dey come some of the way they come as e go fight them uh -uh. They, i'm like a rejected one through from my parent from my family everybody reject because of this my wife please help me help me sir you know what you will do for me please please sir i need your help please please i need your help please. But wetin I wan do for this man now? Tell mm. me this this whole thing time this like for my head. Eh? if not be say dis man don like your wife as I for take for here. Everything don finish. I don't have one naira. man. Because you know they work again that's why she come dey behave yes. She changed job. woman be this one now? Eh? Nothing go so No things straight for me about I give you hundred k yeah I go send hundred k na I broke my car God bless you I go give you hundred k first of all I wan make you go use am make you change cloth yes, baff get place hotel stay then mo see from now till what what is today. Tuesday, Tuesday. From now to weekend, mo see if I fit raise money for you, make you get place, dey stay first, make you dey attend that church and the and the doctor place. You dey hear me? yes. Go, go change clothes, go change clothes, baff, get hotel, cheap hotel wey dey pay four k per day, stay for now from now till this thing from now till weekend make i see if i fit raise money for you you dey hear. yes eh na all that i go get to give una abeg in the name of god, god to avoid this kind of embarrassment mo mo mo settle this issue. i thank you bros i thank you well well god will really bless you god will promote you God will carry you. Kind embarrassment be this now. Why why woman based on say you based on say you no fit give birth, you no fit. I thank you, God. I go pay for your hotel for two days. Eh, I thank you, Ross. I thank you. I thank you, mommy. God will bless you, man. God will bless you. I'm tired of it because I mean, my own be say I won't go. I won't go blast that woman. Which kind of thing down?